iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashyikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi turi ko tuvugira ku mirongo migufi yitwa short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri n'ibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu muradukurikira kandi kuri facebook no kuri twitter aderesi yacu ni voa radiyo yacu kaze mu biganiro byacu muri kumwe na oriyani itanga ishaka ataramije ibiganiro byo kuri ino saha basubiranye inyuma ukaraba baba bahawe yuko ku mitumba yabo batwara oya yabaye nyinshi kurusha yego bituma rero bababwiza yuko ngo batakoze ngo babinjiranye abo mu yindi migambwe bigatuma ngo umugambi uri ku butegetsi ngo utakaza amajwi menshi uyu ni renovandi w'umwami umushingamateka aserukira urunana mizero y'abarundi yemeza ko abayobozi indwi b'imitumba baherutse gukugwa mu kazi mu ntara y'amakamba bahowe ko abo barongoye batoye oya mu matora y'ibwirizwa shingiro aherutse kuba ibihakanwa na musitaneri wa komine makamba iyo nkuru hamwe n'iyerekeye abanyagihugu bo mu karere ka nyaruguru mu murenge wa nyabimata mu rwanda batewe barasahugwa hamwe n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye yose mugume ku maradiyo yanyu reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriye kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu aloyize bigirimana waramutse neza aloyize baramutse oriyane ndamutse n'abaduteze amatwi abandi bimukira mirongo itandatu na batatu barabuzwe irengero ku munsi wa mbere jo inyuma y'aho ubwato barimwo bwibiye mu ibahari mediterane ni ku nkengera z'igihugu cya libiya ibyo byashyikirijwe n'umuvugizi w'abasirikare ba libiya bakorera mu mazi ejo ku munsi wa mbere abicishije ku itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ku makuru avuga ko yahawe n'abarokotse babyiboneye general ayub kaseme yavuze ko abimukira mirongo ine n'umwe bari bambaye ijakete zituma batibira ari bo batabawe amakuru atangwa n'abarokotse avuga ko abari muri ubwo bwato bari ijana na bane imbere y'uko bwibira ku nkengero za garabuwiri ni ku birometero mirongo itanu mu buseruko bw'umurwa mukuru Tripoli ni muri icyo gihugu cya libiya abakuru b'ibihugu bigize umuryango umwe bwa afurika barashyigikiye kandidatire y'u rwanda yo kurongora ishyirahamwe mpuzamakungu rihurikiye mu bihugu bivuga ururimi rw'igifaransa oef nk'uko amakuru ava mu badiporomate yabibwiye itorokanizo ry'amakuru y'ubufaransa afp ejo ku munsi wa mbere umushyikiranganje w'u rwanda ajejwe imigenderanire n'andi makungu louise mushiki wabo yatanguye kwiyamamariza ico kibanza kuva mu kwezi guheze iyo ngingo yo gushyigikira kandidatire yiwe yafatiwe mu nama yahuje abo bakuru b'ibihugu in new york chok murambarira ku murwa mukuru wa Mauritania nk'uko byashyikirijwe n'umwe mu bashingikiranganje b'imigenderanire aserukira igihugu kiri muri iryo shyirahamwe OIF ishyirahamwe OIF rigizwe n'ibihugu mirongo umunani na bine hamwe n'abarorerezi umunyamabanga mukuru waryo Michael Jean w'imyaka mirongo itandatu umunyakanada afise amamuko muri haiti manda yiwe irangirana n'ukwezi kwa cumi kuri mbere kanada kirashyigikiye ko arongora iyindi manda igira kabiri umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu mike pompeo muri iyi ndwi arafata urugendo ku nshuro ya gatatu ruzomushikana i pyongyang ku murwa mukuru wa korea ya ruguru ni mu gihe hari amakenga ko mu gishingo cyo gusambura amahinguriro y'ibirwanisho by'ubumara bya nuclear na misile ico gihugu ca korea ya ruguru gisa n'uko kiriko kirabikomeza pompeo yari yagize urugendo muri korea ya ruguru mu ntango z'uyu mwaka igihe yari arongoye ikigo seya kijejwe iperereza hanze y'igihugu atekanya kuba ari pyongyang rero ku munsi wa kane gushika ku munsi wa gatandatu urwo rugendo ruzoba rukurikiye ibiganiro byabereye mu kibanza cyo gusamburiramwo ibirwanisho bya nucleaire ku munsi w'imana hagati ya ambasaderi wa amerika muri philippine sung kim hamwe n'intumwa za korea ya ruguru hano muri leta z'ubumwe za amerika abategetsi b'ibiro by'inyamiramabi fbi bamenyesheje ejo ku munsi wa mbere ko bafashe umugabo yari afise umugambi wo kugaba igitero cy'iterabwoba ku munsi w'itariki zine z'ukwezi kw'indwi turimwo mu gisagara cya cleveland ni muri leta ya Ohio aho igihugu cya leta z'ubumwe za amerika kizoba cibuka umunsi wo kwikukira uwo mugabo azwi ku izina rya demetrius pitts yavuze ko ari umunywanyi wa al qaida yahagaritswe ku munsi w'imana inyuma yo kubonana n'umukozi wa fbi yiyoberanije amubwira ko agamije gutega bombe ku munsi yo kwikukira mu gisagara cya cleveland abategetsi bavuga ko uwo mugabo pitts ni umunyamerika yiyunze n'iterabwoba muri amerika nyene asanzwe aba mu icungararo y'ico gisagara ca cleveland asanzwe yari afise kahise kabi mu butungane bwa hano muri leta z'umwe za amerika andres manuel lopez obrador ni umutama w'imyaka mirongo itandatu n'ine y'amavuko yatanguye umwuga wa politiki haraciye imyaka itari mike akaba yarakoze mu mirwi yaharaniye agateka k'abanyagihugu bato bato ejo ku munsi w'imana niho yatsinda amatora y'umukuru w'igihugu cya mexique lopez obrador yatangaje ko leta yiwe yiteguriye kuzorwanya ruswa hamwe n'umuco wo kudahana ibyaha ikindi lopez obrador yiteguriye gukora ni ukwitaho cyane imigenderanire y'igihugu cyiwe kurongora y'igihugu ciwe agiye kurongora murambabarira hamwe na leta z'ubumwe za amerika hamwe n'umukuru w'igihugu wacu donald trump ni mu gihe aho yari ko yiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu donald trump yemereye abanyagihugu ba amerika ko azotegeka leta ya mexique gukoresha uburyo bwayo mu kubaka uruhome rutandukanya ibyo bihugu bibiri
urakoze aloyize ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda abanyagihugu bo mu karere ka nyaruguru mu murenge wa nyabimata mu bumanuko bw'u rwanda barongeye gutegwa barasahugwa amakuru ijwi rya amerika ryaronse ni uko nta munyagihugu yahasize ubuzima mugenzi wacu asumta kaboye aratubwira ibindi kuri iyi nkuru mu ijoro ryakeye abantu bataramenyekana bitwaje intwaro zirimo n'imbunda bongeye gutera abaturage mu murenge wa nyabimata babasabura amatungo ibiribwa imyenda n'amafaranga amakuru aturuka muri ako karere aremeza ko aba bateye mu kagari ka bihinga mu murenge wa nyabimata mu karere ka nyaruguru abaturage n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze bavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko iki gitero cyabaye muri aka kagari mu gihe cya saa tanu z'ijoro umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka ruhinga bwana rubumba francois Savier yabwira dijwi rya Amerika kuko abo bagizi ba nabi bari bitwaye binjira mu ngo ku rugo ku rugo ingo zegereye ku mudugudu ariko hegereye neza ndetse ingo zihera ku hafi ya parike ya nyungwe bajya ku rugo ku rundi babajyamo abantu barabasahura bakinjira mu nzu bamubaza amafaranga telefone ikindi basanzemo nk'imyenda imyaka bakagitwara urwo baciragaho umuntu rugi cyangwa bakamusaba gukingura bamara kumubona bakamusaba amafaranga bikarangira bamuhatse n'imyaka ibyo babonye birangije mu rugo umuntu w'umugabo basanze bakamufata bugwate abo babatwaza imitwaro bageze nyine kwinjira mwabo muri nyungwe babasubiza inyuma kugira ngo ntibatahuke bavuguruye rurimi ikirundi kirimo ikinyarwanda ni izina zo kuvanga nk'igiswahire ariko wumvaga nko harimo umukecuru umwe twari kuvugana mbwira ati wambaye ngo umutambakazi ntuduhe amahera canke tukwice urumva ni ikirundi ubu abaturage bameze bate nyuma y'ibyo bintu ni ku nshuro ya kabiri bamerewe bate abaturage ubu turi kumwe n'inzego za polisi maze kujyana nabo ibiganiro byo kubahumuriza barabyumva barabona ko hafatiwe n'ingamba zo kurushaho gukaza gucunga umutekano ku marondo abaturage bavuganye n'ijwi rya amerika ariko batifuje ko amajwi yabo ashyirwa hanze bemeza ko abagizi ba nabi ntacyo basigaga mu nzu imyaka ibiryo imyambaro byose babitwaraga aba baturage bavuze ko hari bagenzi babo icyenda batwaje abo babasaba ibyo bibye babageza mu ishyamba rya nyungwe ariko ngo baje kubarekura basubira mu ngo zabo nubwo abaturage bemeza ko aba bateye barimo igitero kinini kigizwe n'abantu bagera kuri mirongo inani guverineri w'intara y'amajyepfo mureshyankwano roza we yabwira radiyo ijwi rya amerika ko ibyabaye mu ijoro ryakeye atari igitero gikanganye ahubwo ari abajura bari baje kwiba amatungo ni abajura basanzwe ntabwo ari igitero kandi ngo bari bafite imbunda ntawabonye kabisa ngiye muri raporo nabonye babonye ko ari abajura birya ntabwo ari nka cya gitero cyo- cyabaye ubushize Oya, nta- ntabwo ari nka- ntabwo ari icyo musaba mbwira ko ari abajura kabisa abaturage bambwiye ko ngo bari abantu nka mirongo inani bafite abaturage barakabije ntabwo ndi ni abajura bambwiye ko ari abajura baje bakiba ihene navuwe nta mahari n'ihene Eh, nta n'ikindi kintu kidasanzwe bizi ni abajura basanzwe ni uko abaturage nyine bivugira icyo bashaka ariko njyewe amakuru nakurikiranye bambwiye ko rwose atari- atari igitero kumutera n'abajura ariko ni abajura pe nta nta bidasanzwe byahabaye kugeza ubu amakuru aturuka mu karere ka nyaruguru muri uyu murenge wa nyabimata aravuga ko kuva ijoro ryakeye inzego zishinzwe umutekano zirimo ingabo z'igihugu batangiye igikorwa cyo gushakisha abo bagabye igitero abaturage baravuga ko muri aya masaha ubu hatangiye inama y'abaturage n'inzego z'umutekano ntibyadushobokeye kuvugana na polisi y'u rwanda ndetse n'ingabo z'u rwanda ngo tumenye ibigiye gukorwa kuko telefoni zabo zigendanwa zitacagamo muri aka karere ka nyaruguru harashize icyumweru n'igice habaye igitero cyaguyemo abantu babiri ndetse gikomeretsa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa nyabimata uretse abo bantu babiri bishwe barashwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge nsengiyumva vincent agakomeretswa n'ayo masasu abo bari bateye icyo gitero banatwitse imodoka y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa nyabimata ndetse n'icumbi yabagamo hamwe na moto y'umumotari wari uraho asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali urakoze yasumbya kuri iyo nkuru naho ijwi rya amerika ritashoboye kuvugana n'igipolisi mu itangazo igipolisi cy'u rwanda cyasohoye kivuga ko aba bagizi ba nabi bibye ibintu by'abanyagihugu birimo amatungo n'ibiribwa banarasa hejuru bagamije gutera ubwoba abanyagihugu aba bagizi ba nabi bategetse bamwe mu banyagihugu kubatwaza ibyo bibye bahava barabarekura bamaze guteshwa n'abashinzwe umutekano baciye batabara igipolisi cy'u rwanda kivuga ko aba bagizi ba nabi bateye baturutse mu gihugu cy'u burundi baciye mu ishyamba rya nyungwe ari naryo baciyemwo basubirayo ibi bibaye hafi indwi zibiri ziheze muri ako karere habaye igitero nk'icyo tuve mu rwanda tuje mu burundi abarongoye imitumba indwi n'umutumba wa gitaba muri komine makamba bakuwe mu kazi ku wa gatanu w'indwi iheze bemeza ko bahowe ko abo bayoboye batoye oya mu matora aheruka yamara musitanteri wa komine makamba arabihakana ni inkuru ya mugenzi wacu kirisi munezero bateruye abantu batanu bose batowe ku mutumba barabakuye umuntu yace yibaza none ko bakuye batanu bazosubira amatora yandi canke bazosubizaho bande cabaye igitangaro bakuru b'imitumba ndwi yo muri komine makamba aho bumviye ko basubirijwe n'abandi tarsise nimubona yahora arongoye umutumba nyabangwe yemeza ko imvo n'imvano y'iryo kugwa ry'abakuru b'imitumba ndwi abahanuzi b'imitumba batanu bahora barongoye umutumba nyabigina hamwe n'umukuru wa zone gitaba ari uko utwo turere twavuyemo amajwi menshi y'abatoye oya mu matora y'ibwirizwa nshingiro aherutse mwebwe dushika ndwi ngo none ngo ngo ku mitumba turongoye ngo hatoteweya niwe twari barahamagaye ngo bifuza hanyuma baca barabashikiriza niwe byarambabaje cyane kuba nitorewe n'abene gihugu hanyuma nibo baturutse kungura rero twebwe dufite akababaro cyane ku- kubona ba- ari mu batu- badukuye kandi abene gihugu nabo nyine bariko baridoga twebwe twakenyeye tugwa mu ntube mu bitugu hanyuma duca turahorerana turaho umushingamateka renovandi w'umwami aserukira urunani amizero y'abarundi mu ntara za makamba rutanana na ruyigi urunani rwari imbere mu kwigisha kutemeza ibwirizwa nshingiro riherutse gutorwa mu kwezi kwa gatanu avuga ko afise amakenga ko ivyabaye aho muri komine makamba bishobora gutandukira iyindi mihingo kuko ku bwiwe abakuwe bazize oya tugerageje kubaza icyatumye babakura baratubwiye yuko ngo bigenyeje nabi ngo imbere y'amatora ya ego na oya eh, ajy'amatora y'ubwikomeza bw'izo shingiro ngo no mu nyuma y'amatora ngo bituwa ngo bigenyeje nabi ariko uriko urasubira ny- inyuma ukaraba baba bahawe yuko ku mitumba yabo batwara oya yabaye nyinshi kurusha ego bituma rero bavu- bababwiza yuko ngo batakoze ngo babinjiranye abo mu yindi migambwe bigatuma ngo umugambi uri ku butegetsi ngo utakaza amajwi menshi nico gituma rero n'ahandi birashobora gushikayo ntizotangaza Jafet Ntungwa nayo musitanteri wa komine Makamba naho atashimye kuvugira kuri mikoro yamenyesheje ko inama mpanuzwa jambo ya komine Makamba yakuye abo batware bahogwa ko batakishoboye kurangura neza amabanga bashinzwe umusitanteri wa komine Makamba yongeye avuga ko buno nyene abo bakuwe baciye basubirizwa bisunze itegeko rigenga amatora ababakurikira ku rutonde rw'abitoje mu matora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bakaba ari bo bahashizwe izo nsiguro ntizishimisha umushingamateka ndi w'umwami abona yuko zidafashe oya si ibyo kuko umusitanteri wenyene yaba bavuga bati nimba ari komine eh, ibibazwa hari gukurwa musitanteri kuko nibo bataba yigishije neza ariko baciye bakura abo babona bakengereye canke barenganije amategeko ntiyakurikijwe namba n'uyu munsi nanjye mbaza abo bantu bakuwe bambwiye yuko abanyagihugu bonyine bariko baridoga yuko ibyakozwe bidaciye mu mategeko e, birabonekana yuko e, naho abanyagihugu bidoga aho o, ntibasubira gusubira inyuma baramaze kubakura bamwe mu ndongozi z'aho mu ntara ya makamba bigaragaje ko bashigikiye gutora oya mu matora aherutse y'ibwirizwa nshingiro bamenyesha ko bafise impungenge ko bashobora gukugwa mu mabanga yabo bazira imvo za politike akarorero ni ak'uyu mukozi mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi aho mu ntara ya makamba avuga ko yahagaritswe mu kazi mu kurindira ko amenyeshwa ibyo yagirizwa aho bagasaba abarongoye intwaro ku rwego rw'igihugu kuraba ko atabozira ivyiyumviro vyabo vya politike Chrissy Munezero mu ntara ya Makamba ku bw'ijwi rya Amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
kuri iyo nkuru tukiri mu burundi ubushikiranganji bw'indero inyigisho z'ubuhinga n'imyuga buherutse gusohora ingingo ibuza ko abigeme batwaye inda basubira kwakirwa mu mashuri shingiro n'inyuma yaho iyo ngingo ifata kandi n'abasore bazibatwaje mu gihe ari abanyeshure mu ntara ya kirundo ababyeyi n'abanyeshuri bamwe bavuga ko ije hageze abandi bakabona ko itarikwiye gufatwa inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze iyo ngingo iri mu ikete umushikiranganji w'indero inyigisho z'ubuhinga n'imyuga janvier nderahisha yarungikiye abayobozi b'indero mu ntara ku itariki mirongo ibiri na zitandatu ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimwo iryo kete ryisunga icegeranyo cy'ibyihwejwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu biraba ibibazo by'abanyagihugu kabine civil du president ku bijyanye n'ubusuma bw'impapuro zironswa abanyeshuri agace ka mbere k'ibisabwa gukurikizwa mu mashuri muri iryo kete kavuga ko abanyeshuri bizogaragara ko bamenye biciye mu busuma basubizwa inyuma bibaye ngombwa bakirukanwa burundu mu mashure mu gace ka kabiri iryo kete rivuga ko ingingo zose zizoba zafashwe kugira bamenye biciye mu busuma zizohanagurwa mu gace kagira gatatu niho iryo kete ritomora ko abigeme batwaye inda baciga mu mashuri shingiro n'inyuma yayo batarekuriwe gusubira kwakirwa mu mashuri bavuyemwo iyo ngingo ifata kandi abasore bazibatwaje mu gihe ari abanyeshuri ku ruhande rw'abanyeshuri b'abigeme iyo ngingo ntiyubahiriza agateka k'umwigeme mengo ntitubishima nyene kuko hari igihe bishika nyene umuntu atari ivyiteze mengo nyene bogihindura nyene hama bakaguma babandanya biga bona menga borareka kubera hari igihe bishika nyene umuntu atari ivyiteguri hanyuma umuntu akisubira ko agasubira nyine ku ishuri agateka k'umwigeme baba bagasubija inyuma rwose kubera hari igihe yisubira ko nyine akihanura nyine byari ibyo ni uko gusa bigoye urumva kuyangana niyo atahari nyine ubwo bozana ibindi sisiteme bakabigisha uko babigenza ego bakwisubira ko bakabiraba hasi agacuma asubira ku ishuri apredezi n'inyuma y'imyaka ibiri aba yihanuye cabona nyine urazi ko igiti kigukoze kabiri kuri ku ruhande rw'abanyeshuri b'abasore iyo ngingo bayibona ugutandukanye akayikiriye neza nk'ubu urashobora nk'umukobwa akagenda nko kumuteretse usanga umuteye inkinda usanga umukobwa agwaye nk'umugera wa sida usanga nawe umugera wa sida araguteje cyangwa uw'umuhungu usanga uyu mugera wa sida nawe uramuteje kandi no ku ishuri ugaca muva nko mwese numva yuko mwese muba mwiyononeye ikindi nayo nayakiriye sawa kandi nyine twasanze nk'uburu nk'umukobwa burya wavuye nko mu ishuri kubera wabyaye ugarutse burya niho ugifise agateka kabige kubera waramaze kuba nk'umukenyezi iyo ngingo ntishoboka iyo onya uca bajana ahubwo umukobwa cyangwa umuhungu umuhungu arashobora kubandanya yiga ariko umukobwa urumva ntibyaba bigikunze ku ruhande rw'ababyeyi hari ababona ko yaje hageze Ego ibyo bavuze byari byo kubera utwaye inda wamara kubyara ugacusura mu ishuri abanyene bose baca babigira akamenyero agaca bavuga ati na kare nikuza turabyara ca dusubira mu mashuri ngira byoca bigabanuka umukobwa wese aho aravuga ati tije naho notwarinda ati kazima nzogenda ku ishuri nkiga muga kuba bafashe iyo ngingo ahari ariyubara akavuga ati je hamwe notwarinda noca mvamwo mu ishuri none reka nihangane canke mpfume nyene nkoresha ibintu vyo kwikingira kugira ndabe ko noguma niga nkaronka ubuzima bwiza hari kandi n'abandi babona ko isubiza inyuma iterambere ry'umwigeme numva ko bengi ntibereye ndurumva none hari inzu yasikirwa agatwara iyo nda agataha haboneka iyo ngingo yo gutuma adasubira ku isura ubuzima bwiwe buba burimo burashira noneho rero bizotsa bitse inyuma rwose usanga besi i- ijya myaka baba barimwo itaborohereza nze mbona ko bahora ubusa bakagira bakabandanya uvise ubu ujya inzu ayitwara akabandanya akiga mw'iki gihe kwanza tugezemo mbona nko kuri urwo rwego nyine rw'abantu nzego b'abigeme barakunze kugira izo nda bakiri batoyi biga urumva biciye bishika rero leta igaca ibafatira icyo gihano numva nyine kumenga byotera bica inyuma rwose muri ako gace iryo kete ritomora ko abanyeshuri birukanwa bashobora kwakirwa mu mashuri y'imyuga canke y'ubuhinga agace ka kane k'ibisabwa gukurikizwa muri iryo kete ry'umushikiranganji w'indero kavuga ko uwo bizogaragara vya hafi canke vya kure ko yagize uruhara mu busuma bw'impapuro ndangashure canke mwihohoterwa rifatiye ku gitsina azohanwa hakurikijwe amategeko agenga akazi na mpanavyaha ntitwashoboye kuronka abarongoye amashirahamwe akorera mu gisata c'indero kugira bagire ico bashikirije kuri iyo ngingo ku ruhande rw'ubushikiranganji bw'indero inyigisho z'ubuhinga n'imyuga juma edouard abuvugira yabwije ijwi rya amerika ko ataco yoshikiriza kuri iyo ngingo muri uno mwanya mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
urakoze jean bosco kuri iyo nkuru ubu naho ni wa mwanya w'amakuru ya siporo n'imikino mugenzi wacu fidel niyongabo agiye kutubwira ibijyanye n'imikino y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru kibandanya ibandanya kubera mu gihugu cy'uburusiya fidel urakoze oriyane ejo ku munsi wa mbere wari umunsi ugira uwa cumi n'umunani w'inkino zo mu ntango z'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kibandanya kubera mu gihugu cy'uburusiya mu nkino zabaye ejo ku munsi wa mbere za kimwe cy'umunani brezil yatsinze mexique ibitsindo bibiri ku busa ibyo bitsindo byinjijwe n'abakinnyi neymar ku munota wa mirongo itanu n'umwe hamwe na roberto firmino ku munota wa mirongo umunani n'umunani mu rundi rukino rugira kabiri ububirigi bwatsinze ubuyapani ibitsindo bitatu kuri bibiri abakinnyi binjije ibitsindo ku ruhande rw'ububirigi ni yan vertongen ku munota wa mirongo itandatu n'icyenda marwan ferayini ku munota wa mirongo irindwi na kane na nasser chadli ku munota wa mirongo irindwi n'icyenda ku ruhande rw'ubuyapani abakinnyi binjije ibitsindo ni genki haragushi ku munota wa mirongo ine n'umunani na takashi inui ku munota wa mirongo itanu na kabiri mu nkino zo muri kimwe cy'umunani ziza kuba uno munsi ku wa kabiri ubwongereza buza guhura na colombia mu gihe ubusuweda buza gukina n'ubuswisi mu nkino zabaye ku munsi w'imana uburusiya bwatsinze esipanye amapenaliti ane kuri atatu inyuma y'uko imigwi irangije ivise igitsindo ku kindi mu kiringo c'iminota mirongo icenda yahariwe mu bisanzwe urukino rw'umupira w'amaguru no mu kiringo c'iminota mirongo itatu y'inyuma yaho korowasiya yatsinze danemark amapenaliti atatu kuri abiri iyo migwi uko ari ibiri yari yarangije inganya igitsindo ku kindi mu kiringo c'iminota mirongo icenda yahariwe mu bisanzwe urukino n'iminota mirongo itatu y'inyuma yaho naho mu nkino za kimwe cy'umunani zabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije ubufaransa bwatsinze argentine ibitsindo bine kuri bitatu ku ruhande rw'ubufaransa ibitsindo byinjijwe n'abakinnyi antoine griezmann kuri penaliti ku munota wa cumi n'icyenda benjamin pavard ku munota wa mirongo itanu n'indwi na kilian mbappe ku munota wa mirongo itandatu na kane n'umunota wa mirongo itandatu n'umunani ku ruhande rwa argentine ibitsindo byinjijwe na angel di maria ku munota wa mirongo ine n'umwe mercado ku munota wa mirongo ine n'umunani na sergio aguero ku munota wa mirongo icenda na gatatu mu rundi rukino uruguay yatsinze portugal ibitsindo bibiri kuri kimwe ku ruhande rwa uruguay ibyo bitsindo byinjijwe n'abakinnyi edinson cavani ku munota w'indwi na mirongo itandatu na kabiri naho ku ruhande rwa portugal igitsindo cinjijwe n'umukinnyi pepe imigwi imaze kunguruza gushika ubu muri kimwe ca kane c'iki gikombe c'isi yose ni ubufaransa uruguay uburusiya croatia brazil n'ububirigi inkino zo muri kimwe cya kane ciki gikombe cy'isi yose zizoba ku munsi wa gatanu no ku munsi wa gatandatu w'iyindwi turimwo aha niho turangirije amakuru y'inkino twari tubafitiye muri iki gitondo
ijwi rya amerika rirabashikiriza ivyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
kamarampaka ku itegeko nshinga ry'uburundi ntiyavuzweho rumwe yateye benshi gukeka ko perezida pierre nkurunziza ashobora kwiyongeza izindi manda ebyiri leta zunze ubumwe za amerika yanenze iyi kamarampaka kubera ko itakozwe mu mucyo kubera gufunga ibitangazamakuru no gushyira ingufu ku baturage kugira ngo batore yego pierre nkurunziza yatowe bwa mbere mu bihumbi bibiri na gatanu n'inteko ishinga amategeko yongeye gutorwa na rubanda mu bihumbi bibiri na cumi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yatangaje ko aziyamamariza indi manda ku buryo bunyuranyije n'amasezerano yarusha icyemezo cye cyateje amakimbirane n'ibibazo by'umutekano bikomeye n'ubu igihugu kitarabasha kwivanamo muri ibi bibazo harimo abashatse gukora kudeta imyivumbagatanyo y'abaturage ibikorwa bya guverinoma byo guhashya iyi myivumbagatanyo no guhunga kw'abantu benshi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nkuru nziza yongeye gutorwa muri ibi bibazo byose mu kwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ishyaka riri ku butegetsi mu burundi ryakoresheje kamarampaka y'itegeko nshinga rishya leta zunze ubumwe za amerika n'andi mahanga batangaje impungenge ko gutoza itegeko nshinga rivuguruye bishobora kugaragara nk'aho ari uburyo bwo gukuraho umubare ntarengwa wa manda z'umukuru w'igihugu kugira ngo perezida nkuru nziza azongere yiyamamaze nyamara ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani we ubwe yitangarije ko atazitoza mu bihumbi bibiri na makumyabiri byatunguye benshi umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika heather nawert yasohoye itangazo rigira riti leta zunze ubumwe za amerika yakiriye neza icyemezo cya perezida nkuru nziza gishimangira isezerano yagiriye abarundi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ko mu bihumbi bibiri na makumyabiri ibiringo bye bizaba birangiye icyemezo cye gishobora kuba intambwe ikomeye muri demokarasi y'uburundi no kubera urugero rwiza abandi bakuru b'ibihugu bo mu karere itangazo rirakomeza riti leta zunze ubumwe za amerika isabye guverinoma y'u burundi gufata ingamba zo guteza imbere imitegekere myiza kubaha uburenganzira bwa muntu gufungura urubuga rwa politiki no kubaha ubwisanzure bw'itangazamakuru izi ngamba ni ngombwa rwose kugira ngo ipiganwa mu matora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri rizabe mu bwisanzure no mu mucyo itangazo rirasoza rivuga ko leta zunze ubumwe za amerika yongeye gusezeranya abarundi ubushake bwayo bwo gukomeza gufatanya nabo kugira ngo bagere ku mahoro n'iterambere birambye
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha turabashimiye mwese ko namwe duteze amatwi turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma dushimiye namwe mwese mwaduteze amatwi kuri mikoro i washington dc mwari kumwe na oriane tangishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza ndabasaba no kubandanya mwumviriza radiyo mukunda ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.